iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriho neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwemo basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha kuri uyu wa mbere leta y'u rwanda yatangiye kwimura impunzi z'abanyekongo ziba mu nkambi ya gihembe mu majyaruguru y'u rwanda izijyana mu nkambi ya mahama iri mu burasirazuba bw'igihugu ni icyemezo kitishimiwe na bamwe ni igihombo ku mpande zose duhombye abakiriya duhombye abaturanyi duhombye abavandimwe muri make ni akababaro urabona twari tubanye neza twazaga tugacuruza tukunguka natwe tukaba ibyo bakeneye natwe bakaduha amafaranga none baragiye none natwe ubu rero nta ubuze isoko harigaruka no gukorera iki abo ni bamwe mu banyarwanda baturiye inkambi ya gicumbi urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'ibyaha by'iterabwoba mu rwanda kuri uyu wa mbere rwakatiye paul rusesabagina igihano cyo gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo n'iterabwoba minisitiri w'ingabo w'ubufaransa madamu florence parle ari muri mari aho agomba kuganira n'abategetsi b'iki gihugu ku kibazo cy'abacanshuro b'abarusiya leta zunze ubumwe za amerika yatangiye kwirukana no gusubiza iwabo abantu ibihumbi n'ibihumbi bakomoka mu gihugu cya haiti ayo makuru n'ayandi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi minisitiri w'ingabo w'ubufaransa madame florence parly ari muri mali aho agomba kuganira n'abategetsi b'iki gihugu ku kibazo cy'abacanshuro b'abarusiya ni inkuru twateguriwe na thomas kamilindi leta ya mali iherutse gutangaza ko iri hafi kuzuza amasezerano na sosiyete yigenga yikorera ku giti cyayo y'abacanshuro yo mu burusiya yitwa wagner aya masezerano ateganya ko wagner izohereza muri mali abasirikare bayo byibura igihumbi kugira ngo barinde umutekano w'abategetsi kandi bahugure n'ingabo za mali ubufaransa bwahoze bukoroniza mali bwabyakiriye nabi bushaka kubiburizamo nk'uko florence parly yabitangarije abanyamakuru arateganya kubwira abayobozi ba mali barimo minisitiri wayo w'ingabo colonel sadio kamara ko abasirikari b'ubufaransa badashobora kubangikana n'abacanshuro b'abarusiya ingabo z'ubufaransa zirenga ibihumbi bitanu zimaze imyaka umunani muri mali mu rwego rwo kurwanya abajihadisite ubudage bufiteyo abasirikare bagera ku gihumbi na magana atanu bafatanyije n'abafaransa na cdao umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya afurika y'uburengerazuba nabo batangaje ko batishimiye umugambi wa mali minisitiri w'ingabo w'ubudage madame annegret kramp karenbauer yatangaje uyu munsi kuri twitter ati mali niramuka yujuje amasezerano na wagner bizatuma manda yacu muri mali irangira mu itangazo yashyize ahagaragara guverinoma ya mali yo ivuga ko idashobora kwemerera igihugu na kimwe kuyihitiramo icyo ari cyo cyose no kuyibwiriza abo igomba gukorana nayo yongeraho ko ariyo yonyine ishinzwe ubusugire bw'igihugu tomasi kamirindi arakomeza nanone atugezaho inkuru ijyanye n'uko leta zunze ubumwe za amerika yatangiye kwirukana no gusubiza iwabo abantu ibihumbi n'ibihumbi bakomoka mu gihugu cya haiti abimukira barenga ibihumbi cumi na bibiri na magana atandatu bamaze igihe bakambitse ku mupaka wa leta zunze ubumwe za amerika na mexique muri leta ya texas iri mu majyepfo y'igihugu ejo ku cyumweru amerika yatangiye kubirukana ikivunge indege eshatu za mbere zagejeje magana atatu na makumyabiri na barindwi i port au prince umurwa mukuru wa haiti izindi ndege esheshatu zizajyanayo abandi ejo kuwa kabiri naho guhera ejo bundi kuwa gatatu indege zirindwi zizatangira kujya ziba batwara buri munsi kugera igihe bose bazasubirira iwabo minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu wa leta zunze ubumwe za amerika alejandro mayorkas ari nawe ushinzwe ibibazo by'abimukira yatangarije abanyamakuru ko ibi bikorwa ku bwumvikane bw'ibihugu byombi kandi ko amerika yemereye hayiti inkunga y'amafaranga yo gufasha abo isubizayo ariko ntiyavuze uko aya mafaranga angana aba banyahayiti barimo barirukanwa igitaraganya hakurikijwe iteka rya minisiteri y'ubuzima ya leta zunze ubumwe za amerika ryo mu kwezi kwa gatatu mu bihumbi bibiri na makumyabiri icyorezo cya virusi ya korona kikimara kwaduka ryemerera inzego zibishinzwe kwirukana vuba vuba abimukira batarabona umwanya wo gusaba ubuhungiro umuntu wasabye ubuhungiro ntashobora kwirukanwa kugera igihe abwemerewe cyangwa abuhakaniwe kubuhakanirwa kandi nabyo bishobora gukurura imanza ndende mu nkiko za amerika leta zunze ubumwe za amerika zirateganya gukuraho ingamba zari zarafashe zikumira abanyamahanga kwinjira mu gihugu ku mpamvu za covid 19 guhera mu kwezi kwa cumi na kumwe ni inkuru nanone twateguriwe na fidel niyongabo leta ya perezida joe biden yatangaje iyo ngingo uno munsi ku wa mbere ingingo ziziririza abanyamahanga kuza ku butaka bwa amerika kubera ikiza cya covid 19 zari zashyizwe mu bikorwa kuva mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri igihe donald trump yari akiri ku butegetsi mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka abanyagihugu baronse inshansho zose zo kwikingira covid 19 bazoshobora kuza muri amerika bazotegerezwa kwerekana ibyemezo by'uko bipimishije umugera wa covid 19 ntibabusanganwa mu kiringo cy'iminsi itatu imbere y'uko bava mu bihugu baturukamwo ikigo kijejwe kurwanya no kwirinda indwara cya america centers for disease control and prevention kizosaba indege zitwara abantu kwegeranya amakuru yerekeye abagira ingendo kugira bifashe imbere yaho abafise ubwenegihugu bwa amerika bonyene n'imiryango yabo abafise uburenganzira ntabanduka bwo kuba muri amerika hamwe n'abandi bifatiye ku nyungu z'igihugu nibo bari barikuriwe kwinjira mu gihugu
barakoze fidel niyongabo na thomas kamirindi batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mu kanya turanyarukira mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka n'ibyaha by'iterabwoba mu rwanda kuri uyu wa mbere rwakatiye paul rusesabagina igihano cyo gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu ni nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo n'iterabwoba urubanza rwasomwe rusesabagina w'imyaka mirongo itandatu n'irindwi yararwikuyemo ashinja ubutabera kubogama ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboyi uri i kigali mu rwanda amasaha agera kuri arindwi niyo umucamanza yamaze asoma urubanza ruregwamo rusesabagina paul nsabimana karisi sankara na bagenzi babo cumi n'icyenda umucamanza yagiye asomera buri wese mu baregwa ibyaha yarezwe n'ibimuhama kuri rusesabagina uregwa ibyaha icyenda hari bimwe urukiko rwamuhamije hari n'ibyaha bitamuhamye birimo icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo utemewe maze umucamanza muhima antoine asobanura ibihano ahawe rwemeje ko rusesabagina paul ahamwa n'icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba ariko ko adahamwa n'icyaha cy'iremwa ry'umutwe w'ingabo bitemewe ruhanishije rusesabagina paul igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu rusesabagina yari yasabiwe n'ubushinjacyaha igifungo cya burundu nyamara asomerwa humvikanye ibihano bito ugereranije n'ibyo yari yasabiwe mucamanza mukamurenzi beatrice arasobanura impamvu yo kugabanyirizwa ibihano urukiko rurebye imikorere y'ibyaha bihama rusesabagina paul rukareba n'uburyo abazwa mu iperereza ndetse anaburana ibirebana n'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo hari ibyo yemeye agasobanura uburyo byakozwe akabisabira imbabazi n'uko ari ubwa mbere akurikiranweho ibyaha mu nkiko akwiye kugabanyirizwa ibihano agahanishwa igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu hashingiwe ku biteganywa n'ingingo ya mirongo itandatu y'itegeko yerekeye ibyaha n'ibihano muri rusange irebana no kugabanya ibihano mu gihe hari impamvu nyoroshyacyaha usanga n'ubwo urukiko rwashoboraga kujya munsi y'igifungo cy'imyaka makumyabiri n'itanu nk'uko byasobanuwe kuba rusesabagina paul ataritabiriye iburanisha kugira ngo urukiko rumenye niba akomeje kwemera ibyaha aregwa rutajya munsi y'icyo gihano umucamanza asomera sankara ibyaha bimuhama yavuze ko urukiko rwasanze hamwe n'icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba urukiko rwanzura ko nsabimana kariste sankara akatirwa imyaka makumyabiri kubera impamvu nyoroshyacyaha urukiko rwasobanuye ko sankara yafashije ubutabera ubwo yiregaga akemera ibyaha agasobanura n'uko byagenze ariyo mpamvu yagabanyirijwe ibihano muri uru rubanza ariko harimo abahawe ibihano bito barimo Ndagijimana Jean Chrétien umuhungu wa General Wilson Irategeka wayoboraga Iferene uyu musore yakomeje kumvikanisha ko yajyanywe mu gisirikare ku ngufu za se urukiko rwamuhanishije igifungo cya imyaka itatu naho umugore umwe rukumbi uri muri iyi dosiye ya Angelina Mukandutiye we yaregwaga gushishikariza abagore n'abakobwa bari kumwe mu mashyamba ya Kongo kwinjira mu gisirikare cya Iferene we yahamijwe gufungwa imyaka itanu ibintu byanejeje umwunganizi we watangarije ijwi rya Amerika ko yishimiye imikirize y'uru rubanza ku ruhande rw'ubushinjacyaha ariko mu ijwi ry'umuvugizi wabwo Faustin Nkusi yatangaje ko atanyuzwe n'imyanzuro y'urukiko cyambere twemera tukanubaha ibyemezo by'inkiko ariko ngira ngo aribyo tutabonye byavuzwe tutishimiye bijyanye n'ibihano kuri bose tuzabireba hari abahaye imyaka makumyabiri n'itanu makumyabiri imyaka itanu ariko tukumva za motivasiyo nazo hari ibyo tugomba kureba turabanza tubona icyemezo cy'urukiko cyanditse neza ngira ngo babonye umwanya cyamaze ntibakiduhaye tuzafata umwanya tugisome neza turebe impamvu bashingiyeho bafata icyo cyemezo cyo ku bihano bimwe na bimwe byagiye bitangwa bitewe n'ibyo twasabye twasabye hari aho twasabye imyaka makumyabiri bagahabwa imyaka itanu makumyabiri n'itanu bagahabwa imyaka makumyabiri igifungo cya burundu bagahabwa imyaka makumyabiri n'itanu so ngira ngo byose tuzabireba ariko nanone niba mwakurikiye neza ngira ngo mwabonye ko hari abaregwaga ibyaha birenze icumi cumi na bine icyenda bitwa sankara yaregwaga ibyaha cumi na bine yangwa n'ibyaha bine rusesabagina yaregwaga ibyaha icyenda yangwa n'ibyaha bibiri heremana yavuga bibiri mu kimwe ariko n'abandi bivuga bitandatu usanga bahamwe n'icyaha kimwe bibiri ariko ibyo byose ngira ngo tuzafata umwanya twicare dusome tureba niba twajurira niba ngombwa tuzajurira kandi uva uburenganzira bwacu buteganywa n'amategeko muri uru rubanza abantu basaga mirongo inani baregeye indishyi urukiko rukaba rwanzuye ko hari bamwe bazihabwa gusa bagiye bagenerwa umubare w'amafaranga make ugeranije n'ayo bari basabye abandi babura indishyi kuko umucamanza yavuze ko batagaragaje ibyangombwa byuzuye Vincent Nsengiyumva wari uhagarariye abaregera indishyi yagaragaje ko hari ibitabanogeye ku ruhande rw'abaregera indishyi nk'uko naregeraga indishyi na bagenzi banjye ku ruhande rumwe hari ibyadushimishije kuko baregwaga muri rusange babashije gusabwa gufatanya kwishyura indishyi ariko nanone hari ibindi bitadushimishije kuko hari ibimenyetso bimwe byagiye bitangwa ndetse hari na bimwe twagaragaje mu byangijwe tudashobora kubonera ibimenyetso urukiko rutabashije guha agaciro abaregwa bose bazafatanya kwishyura indishyi z'akababaro usibye abasirikare babiri bari bafite ipeti rya generali niba urukiko rwanzuye ko nta ndishyi bazasabwa urukiko rwavuze ko batasabwa indishyi kuko nta ruhare bagize mu bitero byasahuye aba baturage ndetse ko batigeze bagera mu rwanda urukiko rwavuze ko abashaka kujurira bafite iminsi mirongo itatu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tukivuga ku rubanza n'imyanzuro y'urukiko rwafashe nyuma yo guhamya paul rusesabagina ibyaha ndetse rukamuhanisha gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu mu kanya gashize mugenzi wacu tim ishimwe amaze kuvugana n'umuhungu wa rusesabagina roger amubaza uko bakiriye ibyemezo by'urukiko igifungo ntabwo cyadutangaje twari tucyiteguye nk'uko tumaze igihe tubivuga urubanza rwaciwe kera igifungo bagikase imyaka cumi n'itanu cyangwa makumyabiri nta cyadutangaje muri byo nk'umuryango hari ikintu mwumva mugiye gukora nyuma yaho turacyabitekereza numva ni ibi natwe byabaye babikomfanye uyu munsi ariko kandi nabyo dukeneye no kugira ngo tuvugane na papa natwe nawe twumve icyo abivugaho kuko ntabwo yari ari hariya mu rukiko yari muri gereza umuryango wavuze kumugezaho nyine imyanzuro y'uyu munsi noneho uko tuvugana rimwe mu cyumweru kuwa gatanu aribwo bamuha iminota itanu yo gutelefona none tumara no kuvugana nawe noneho tuzareba icyo nawe yumva yashaka ko urumva ko nawe niwe n'ubwo ari hariya muri gereza ariko ni urubanza rwe nagomba kugira icyo abivuga mbere ko tugira icyo tudesida mu kanya wari uvuze ko urubanza rwaciwe kera mu gihe uyu munsi ari bwo urukiko rwasomye imyanzuro yarwo aho rwavuze ko rudashobora no kugabanya igihano cy'imyaka makumyabiri n'itanu rwamukatiye kuko yikuye mu rubanza ku buryo yashoboraga no kuba yahabwa igihano gito ibingibi urabivuga yiki biriya ni ikinamico ya leta y'u rwanda urabona ko abacamanza baramukatiye bamusabye ko bamukatiye imyaka ijana na mirongo irindwi n'ine niba nibyibuka neza urukiko rumukatiye makumyabiri n'itanu uyu munsi kugira ngo berekane ko hajeho ikintu gisa nk'ubutabera ariko mu by'ukuri imyaka makumyabiri n'itanu murigeze mu rwanda ku muntu ufite uburwayi udafite udashobora kugira akise ku muganga w'imyaka mirongo itandatu n'irindwi ntawe ugitanira n'imyaka ijana mirongo irindwi n'ine cyangwa magana abiri cyangwa igihumbi no ntacyo biriya ntacyo ni ikinamico ntabwo nta muntu muri gereza y'u rwanda uraba kugera imyaka mirongo icyenda n'ibiri cyane cyane ko ufite ibibazo by'uburwayi uratekereza ko umubyeyi wanyu paul sosabagina aza kwakira icyemezo cy'urukiko gute nawe yari abyiteguye nta butabera n'ubundi yari ategereje ntabwo biri bumutunguye kuko iyo bari vuga ati wenda nagiye mu rukiko ndaburana kanzi ko hari abacamanza bigenga bashobora kumpa ubutabera na wenda nawe aba yarayakana avuga ati reka ndebe ko noneho urubanza rurutsinze ariko ubu urubanza nyine udashobora no kuburana ntabwo ntabwo n'umbona bitari mu butungure ariko arabizi ko natwe tuzakora uko dushoboye kugeza avuye hariya mwiteguye gukora iki tubone tumara kuganira nawe buriya nawe tuzareba ibyo tugira ariko ntabwo tuzahagarara gukomeza kumuvuganira haba mu hano muri mediyaza hano mu mahanga haba mu mayama leta yafashe u rwanda ntazuhagarika kumuvuganira kandi nabyo twizere ko bizagira akamaro niba neza ni ukuvuga ko mugomba kujuririra rero imyanzuro y'urukiko kwitegura cyangwa kutitegura byo izo opsiyo zose iriya opsiyo yo kujurira hari kandi nabyo ariko byose bigomba kubona twaganiriye nawe kandi urumva ko kuba tudashaka kumuvugisha ubu ngubu kugeza kuwa gatanu w'iki cyumweru ubwo niwe nawe tuzambaze twumve nawe icyo icyo abivugaho kuko ni urubanza rw'iwe twaba kumutega amatwi mbere kugira ngo dufate umwanzuro ariko nashaka ko tujurira tuzarujurira nabona kandi kuko dukurikira ko nta butabera n'undi byazabona byose ni sitarategi tuzabanza kuganira nawe mbere kugira ngo tugire icyo dukora bivuze ko nyine muzajurira kandi ntabwo mwemera ko hari ubutabera azahabwa ntabwo byaba ari nko guta igihe nicyo gituma tugomba kuganira nawe nawe akareba icyo ushobora kujurira kubera impamvu zitandukanye ariko byose ni ukubanza tukabiganiraho tukareba icyo inama yatugira nawe nuko bita Roger Rusesabagina umuhungu wa Paul Rusesabagina ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi ry'Amerika murakoze cyane mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda inkambi ya nakivale muri uganda imaze imyaka mirongo itandatu yakira impunzi kuva icyo gihe kugeza none hari byinshi byahindutse birimo ubwinshi bw'impunzi n'uburyo zibayeho ugeranije n'icyo gihe ese ubu bintu byifashe gute muri iyo nkambi yabanjirije izindi ku mugabane wa afurika reka tubibaze ignatius bahizi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika muri uganda uherutse gusura iyo nkambi
iyi ni inkambi ikorerwamo ubucuruzi bwinshi ibinyura mu mihanda itandukanye igana hirya no hino mu nkambi mu mazu yubatse kuri iyi mihanda harakorerwamo ubucuruzi harimo amaduka y'ibiribwa imyenda ibikoresho byo mu rugo hamwe n'ibindi impunzi zibayeho kandi zikanakora nk'uko bisanga ahandi muri uganda ariko izindi zikavuga ko ubuzima bw'inkambi buzigoye cyane dushime boniface ni impunzi kuva mu burundi ubuzima bwa hano buragoye cyane buragoye cyane ariko kuba uzi ko wahunze ukaza mu gihugu caguye ubuhungiro ibyo ari byo byose biri bugushikeho utegereza kubibamwo ntago wakwifuza ubuzima wabayemo uri mu gihugu cyawe ngo aribwo usangamo hano ni ubuzima uteza kwiga ukabaho uko ubusanzeho ariko ni ibintu biba bigoye cyane none ibyo bintu bigoye bibamo gute bugacya bukira umwaka ukarenga ugafata undi ni uko uramenya aho wageze umaze kugera hano uravuga ati ndabona ahantu hameze uku umaze kubona ko bishobora ko uteza gukora urakora ntiwishinge ngo narize amashuri nuvuga ngo narize amashuri ngo mfite ngo digiri zino mfite diporoma nk'izi ibyo hano biteza guhinduka birahinduka ko ibyo byo nabyo wasanga hano uteza gusanga bavuga ati bagiye gufyatura amatafari bakoze ikiboda atari niko wize ikiboda ibintu byinshi ugasanga wabikoze atari ngombwa ariko wari kubikora ariko kugira ngo ugire iki ubeho
benshi mu rubyiruko rwo muri iyi nkambi bagerageza imirimo itandukanye kugira ngo babeho harimo n'akazi ko kunyonga ipikipiki zitwara abagenzi zizwi nka bodaboda nubwo atari akazi bari basanzwe bakora
gushakisha nyine bibaho ariko iyo ubona ubuzima bwanga urashakisha kugira ngo ubone imibereho mbega muri make ko mbona wowe wabikoze gute kubona boda abandi ko batazifite
ni iz'abakire natwe ntabwo ari iza ariko natwe imana nidufasha dushobora kuzazibona ariko nibura wowe ufite moto utwara ukabona icyagutunga
ikirantunga nyine ukoze ukabona nka bitanu by'uruhagara nta kibazo ariko mu bihe bishize kubera covid cumi n'icyenda bari babuje gutwara abantu byabagizeho ngaruka ki ebana byaduteye inzara nyinshi cyane Eh, turabangamirwa nese wari gukuraho icyo kurya kandi udakora Eh, ubwo urumva nyine twari turi mu noma i- idasanzwe bwana david mgenyi umukuru w'inkambi ya nakivale ati iyi nkambi ni umwihariko ku buryo bwinshi Refugees uh, um, have a right of movement. They move in and out without any restriction. Where impunzi zifite uburenganzira bwo kujya aho zishaka zisohoka mu nkambi zikanagaruka ari ntawe uzihagaritse kandi impunzi muri uganda ntabwo zitungwa n'imfashanyo zonyine tuzishishikariza gukora zikabona ibindi byazitunga ziracuruza zigahinga hari n'iziba zifite impamyabumenyi mu bintu binyuranye zigahatanira akazi ku isoko nk'abandi banyagihugu haba hano mu nkambi cyangwa hanze yayo There's in gainful employment, not only in the settlement, but even outside the settlement.
ukurikije leta ya uganda nakivale icumbikiye ibihumbi bisaga gato ibihumbi ijana na mirongo ine kuva mu bihugu cumi na bitatu byo mu karere k'ibiyaga bigari hamwe no mu ihembe rya afurika amategeko agenga impunzi muri uganda azemerera uburenganzira bwo gushaka akazi mu gihugu gukora ubucuruzi kandi ahari ubutaka impunzi zigahabwa imirima yo guhinga igneshe sibahizi ijwi ry'amerika uganda tukivuga amakuru ajyanye n'impunzi kuri uyu wa mbere leta y'u rwanda ifatanije n'abandi bafatanyabikorwa bita ku mpunzi bazindukiye mu gikorwa cyo kwimura impunzi z'abanyekongo ziba mu nkambi ya gihembe mu majyaruguru y'u rwanda ku mwuzo wa mbere himuwe abasaga magana atanu mu nkambi ya mahama iri mu karere ka kirehe mu burasirazuba bw'igihugu ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa mu masaha kumi n'ebyiri za mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo bisi ya mbere yari ihagurutse mu nkambi ya gihembe yerekeza mu nkambi ya mahama mu burasirazuba bw'u rwanda hari mu gikorwa cyo kwimura impunzi z'abanyekongo zihamaze imyaka isaga makumyabiri abashinzwe kurebera impunzi ku ruhande rw'u rwanda ndetse no ku mbandi bafatanyabikorwa bemeza ko impamvu nyamukuru yabateye kwimuriza impunzi ari uko umusozi bari batuyeho washoboraga gushyira ubuzima bwabo mu kaga uyu ni madamu goreti murebwayire umuyobozi w'inkambi ya gihembe kuko impamvu ya mbere yo kugira ngo banave ahangaha ni imiterere y'inkambi tubona koko tujya kujya mu gihe cy'imvura kandi ni nayo mpamvu ya mbere itumye impunzi ziva ahangaha ngira ngo n'ubu- si bwo bwa mbere mugeze ahangaha n'ubundi mwajyaga muza gusura inkambi inkambi yose yahindutse imikoki kubera kubera amazi amazi y'imvura iki ni icyemezo byumvikana ko cyaguye n'aba batari bake duhereye ku mpunzi z'abanyekongo mu nkambi ya gihembe ntabwo tubyakiriye neza ariko kubera ko ari hsr kandi ariyo tuyobora ni ukubyakira gutyo nyine kubera ko inkambi mumazemo imyaka makumyabiri n'ine ni imyaka myinshi cyane urumva rero hari n'igihe nk'abacuruzi bo hanze twari tumaze kumenyerana wageraga hanze igihe udafite n'amafaranga bakaba bagukopa kuko mbazi yuko utuye umenyereye ariko ahandi tugiye kwimukira ni hashyashya ubuzu ni butoya wari umaze kumenyera kuba ahantu buriya turi gutakaza byinshi mbese turi guhomba cyane no ku banyarwanda bo mu karere ka gicumbi cyane abakora ibikorwa by'ubucuruzi nicyo kimwe ntibakiriye neza uyu mwanzuro wo kwimuriza impunzi ni igihombo ku mpande zose duhombye abakiriya duhombye abaturanyi duhombye abavandimwe muri make ni akababaro ntabwo twavuga ngo biradushimishije nabo twari tubanye neza twazaga tugacuruza tukunguka natwe tukaba ibyo bakeneye natwe bakaduha amafaranga none baragiye none natwe ubu rero nta ubu se isoko warigarukamo gukorera imineke turahombye cyane imineke ni senkani ibi bintu biri hano reba nibo babigura nta muturage waza muri ibi pe ijwi rya amerika ryaganiriye na ba rubanda rugufi baturiye inkambi ya gihembe bakeshaga amaramuko iyi nkambi kubera imirimo y'amaboko iciriritse bakoreraga impunzi uyu mubyeyi ni umwe muri bo akenshi nakoraga nko ku biraro by'inka nkakora mu matarasi nkabagara urubingo kugira ngo inka zabo zibone ubwatsi bwo kurya ubwo ngewe nk'itasi nkabona ipatara nk'ibihumbi bitandatu none ubu inka bagiye kuzijyana nta kundi kuzongera kubona amafaranga ubuyobozi bw'akarere ka gicumbi inkambi yubatsemo nabwo buvuga ko mu gihe izi mpunzi zari zimaze ku gihembe hagiye hagaragara impinduka hagasigara icyafatwa nk'impungenge ko hari zimwe muri za serivisi zishobora gusubira inyuma ugana na sitazi nteziryayo ni umuyobozi w'akarere ka gicumbi wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere ry'akarere ku baturage bacu urebye n'iterambere twari tugezeho kubera kubana na bariya bavandimwe ba- b'impunzi hari ibikorwa abaturage bacu bakoranaga nabo ubona birimo bibafasha kwiteza imbere kandi wareba no muri rusange uyu mujyi ubwo hari imbaraga dutakaje mu by'ukuri kubera ko bariya zari imbaraga zo muri aka karere hari bafite umubare munini ushobora kuba wavamo haba mu bucuruzi bwacu bushobora kuvamo abakiriya bavagamo abakunda kugenda bakoresha amajansi ya taransipoti hano muri uno mujyi wacu hari ibikorwa byinshi mu by'ukuri byakorwaga tubona bigiye gusubira inyuma akarere ka gicumbi kagasaba abaturage kudacika intege mu byo bakoraga kubera iriyimurwa ry'izi mpunzi z'abanyamurenge iyi nkambi ya gihembe yatangiye kwimurirwa mu nkambi ya mahama yari imaze imyaka makumyabiri n'ine imibare ya vuba aheruka mu kwezi kwa munani uyu mwaka iragaragaza ko kugeza ubu yari ituwe n'abanyamurenge bagera mu bihumbi icumi kuri uyu wa mbere bimuye abasaga magana atanu abashinzwe kwita ku bibazo by'impunzi baravuga ko byibura mu cyumweru barajya bimura impunzi inshuro ebyiri muri rusange nubwo bavuga ko icyemezo cyafashwe nta kindi bashobora kugihinduraho aba banyekongo bo mu nkambi ya gihembe ntibabura kugaragaza ibyifuzo byabo igihe baramuka bageze mu nkambi ya mahama tugeze bakaduhamaza dukwiye nta kibazo nangwa se byakwanga bakaducyura tugataha kuko turahagamye mu myaka yashize hari abaturage bo mu karere ka gicumbi bakunze kwijujutira ko ubutaka bwabo bwafatiriwe bugatuzwaho impunzi z'abanyekongo badahawe ingurane gusa ntayo twabashije kubona ngo tumenye niba iki kibazo cyaravuye mu nzira akarere ka gicumbi kemeza ko ubu butaka leta yari yararangije kubwishyura kandi ko n'ibimenyetso bihari kabwira ijwi rya amerika ko nyuma yo kuhimuriza impunzi hazaturwa nk'uko igishushanyo mbonera cy'imitunganyirize y'ubutaka kibigaragaza izi mpunzi zo ku gihembe zirimurirwa imahama zihasanga izindi zavuye ku kigeme mu karere ka nyamagabe mu majyepfo y'u rwanda n'iz'abarundi zari zisanzwe ziri mu nkambi ya mahama abijujutira iki gikorwa bakunze kumvikana basaba ko byaba byiza basubiye iwabo muri repubulika ya demokarasi ya kongo yaba leta y'u rwanda ndetse n'abafatanyabikorwa bemeza ko ntawe ukumirirwa guhunguka ariko ko hariho ibiganiro ku buryo mu gace bahunze baturukamo kabonekamo umutekano bashobora gusubira iwabo akabagira ubusa ijwi ry'amerika igicumi mu majyaruguru y'u rwanda amakuru aturuka mu murwa mukuru wa politiki w'uburundi gitega aravuga ko abantu batatu baguye mu gitero cya grenade yatewe ku kabari banyweragamo mu ijoro ryo kuri iki cyumweru abandi bataramenyekana umubare barakomeretse ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wirikaneza abantu babiri nibo baguye mu gitero cya grenade cyakozwe mu ijoro ryo kuri w'imana ku mugwa mukuru wa politiki gitega abandi bantu bagera ku munani barakomeretse iyo grenade yatewe abanyagihugu bagizwe ahanini n'abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi bari mu kirabo nk'uko byemezwa n'amasoko y'ijwi rya amerika igitega harimo abajejwe intwaro ikirabo cyatewe kiri ku masanganzira y'amabarabara ya gitega ngozi muyinga hagati na hagati herekeza uburaruko bushira ubuseruko bw'igihugu ni ruhande y'ahagarara imodokari zunguruza abantu n'ibintu ku gituro kizwi nka zege ico kirabo kiri ku mutumba rutegama muri komine n'intara ya gitega cakozwe ku banyagihugu bariko bagira umunsi mukuru wo kwinjira ibiro vy'umutumba nk'uko bivugwa n'umwe mu bajeje intwaro yatowe kuri uwo mutumba atashimye ko umwidondoro w'imenyekana turiko turajana ku bitaro vy'akarere abakomeretse ni kumwe mu bajeje intwaro mu nzego z'ibanze yavuze umwanya muto inyuma y'ico gitero isoko ry'ijwi rya amerika mu gipolisi gitega ryatwemereye ko ayo makuru ariyo abantu babiri baciye bapfira aho nyene hari n'abandi benshi bakomeretse bajanywe kuvurirwa ku bitaro inyamiramabi yarahashitse kuraba ivyabaye niko ryavuze komiseri varise habogorimana arongoye igipolisi mu ntara ya gitega yabwiye bagenzi bacu bo kuri radiyo yigenga isanganiro ko abaguye muri ico gitero ari umukenyezi n'umunega wiwe mu mushuhira abantu barenga cumi barahagaritswe n'igipolisi nk'uko bishikirizwa n'ababibonye ariko batandatu bikekwa kuba bagize uruhara muri ubwo bwicanyi nibo bagumye bafungiwe mu gasho k'igipolisi ku mugwa mukuru wa politike nk'uko twabibwiwe n'amasoko yacu mu nzego z'umutekano uwundi muntu agira gatatu yishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa mungu ni umugabo aba ahitwa gasekanya muri komine gitaramuka mu ntara ya karusi hagati na hagati hashira ubuseruko ihana urubiye na gitega uwishwe yamenyekanye umwidondoro akaba yitwa bernard namoya yishwe arasishijwe inkoyo yo mu bwoko bwa pistole musitanteri wa gitaramuka pascal nyandagijimana amenyesha ko yikeka ko amatati y'amatongo yaba ari inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi abantu babiri bikekwa kubigiramo uruhara batawe muri yompi n'igipolisi ico gitero ca grenade cakozwe ku murwa mukuru wa politike cabaye inyuma y'icabaye ku kibuga c'indege ca bujumbura umurwa mukuru w'ubutunzi mu ijoro ry'uwa gatandatu burishira uw'imana cemanzwe na tabara umurwi w'abagwanyi b'abarundi bafise ibirindiro muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu ntara ya kivu bumanuko mu buseruko bw'ico gihugu ariko umuvugizi w'igisirikare c'uburundi colonel floribert biyereke yavuze ko ivyo ari ibihuha umukuru w'igihugu cy'u Burundi yitavye inama igira mirongo irindwi na gatandatu ya ONU y'abakuru b'ibihugu n'amareta aherekejwe n'umutambukanyi wiwe yakoresheje ico kibuga c'indege Rudende Burundi bufise avugirizwa ingoma mw'ijoro ryo kuri w'Imana naho umuvugizi w'uwo murwi twaje ibirwanisho we yemeje ku iradiyo rya amerika ko intambara zabandanije kuri uyu w'imana hagati y'abagwanyi bawo n'igisirikare cy'u Burundi mu ishyamba cimeza rya rukoko ahari ibigo by'ikibuga cy'indege cya bujumbura eroje burikaneza ijwi rya amerika nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi ry'amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi ni fasil gebeyeho amakuru yarahagarariwe na frederic nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe